hello everybody hello hello hello it's me again your sister your friend lady J. and if you have not subscribed for my youtube channel make sure you subscribe and hit the notification bell so that if i put more video you will be the first person to know and if you have subscribed here before thank you and god bless you um before i start eh, i said man could do advert for my for my juice plus so to lose weight and no be only to lose weight this our juice plus they do for body o oh. then ma fit uh, eh, show now everything first this one are the booster you know this one na to lose weight na how this one be mm -hmm. this one na you just pour am for water then if you pour am for water you just drink am before you come take your fruit this one na i don already ground. am already before you come take your fruit uh -huh. then uh, this one help my breakfast in the morning na i think they do breakfast in the morning so if you wan really lose weight so na this ones na you need and uh, the, the tablet you mix everything together put for inside the fruit the tablet this one are the the tablet see ah, see the way e be for inside see and ah. so it be uh this one are the tablet where you go put for inside the fruit before you blend them together you see am ah? mm -hmm. na different different fruit you know so you you put all inside the the fruit before you come blend am together and e really good for body e e go make you live healthy you know you really like that is your body you really dey sound for your body your body go dey okay and i understand my people you know say i don dey bring nonsense come here o oh. this one na real and this one na the shake this one na the vanilla the shake wey you pour wey you put you you put small inside the the day when, the day when i go dey do am do another one i go i go blend am for una present so una go see the way they take dey do am this one na the vanilla you put am inside the the fruit wey you blend before you go blend am you see am ah? and this one na the chocolate oh you see am eh, eh, na the two na dem dey put together you put am inside eh, eh, so na so my people. then if you wan lose weight not be able to lose weight you fit still take the tablet e go make your skin they they shine They you know your body go they go they shine and if you get stretch mark for body you get pimples It e they cure them. It e go cure your pimples for body and if you be woman way, be say you see you want bumpy pikin too you want bumpy pikin eh this tablet is good for you you will dey take them you go make your body you go make your your your belle your body dey okay that way be the stopper wey that pikin no wan enter fast fast e go enter immediately fast fast When you go dey take this our tablet so this juice plus e dey really dey work e dey really dey work e don tey wey be say people don dey approach me and come join the business i dey say no but now when i come really start my own i say eh this thing dey really work like this o. Oh the thing there e dey really work my people come and buy just contact me my number i will put my number for there contact me con just contact me then i go order your own for you very easy eh very easy you just contact me now. just for you to contact me then i go make your i go just place your order immediately before three days the door, the door knock for your door give you your your own no no no no no make you no remove yourself for this juice plus o oh. if you wan still join the business contact me come join this business na good business wey be say you go dey house you know you just dey house dey make your money for house abi you no wan make your money you no wan make your money me i wan make my money o oh. if you want to make your money fast fast contact me i dey here for una you go make your money you go dey smile you understand my people not be only husband o oh. at least make we still dey support husband excuse me not be only husband go dey live make make you just dey do everything at least make we still dey support our husband this business good you anybody fit do am if you don drop children for school wetin you come dey use your time dey do wetin you dey use your phone dey do start am make you dey do am for inside house there na just to dey do the advert for them o oh. just to dey do the only only the advert for them money go dey enter your account you know my people muna muna come join am the time wey you take dey watch live video dey watch uh, nonsense for live video you know you, you no go use am take do better thing for your life you no go use am do better thing for your life so my people come and join the business this juice plus is free and it's really working it's working my people it's really working i will not i will not lie to you people eh? it's really working and this juice plus eh, it does change many people life it don change many people life this thing is really really good Is good Is good when i say something is good is really good no side effect nothing i say come try am contact me contact me i will make i will place your order for you i will place your order contact me contact lady j i will put my number there now again because my number fit dey youtube but i will still put again then make you contact me make i place your order for you this juice plus They dey really dey work If e they work not be joke this one as i don't grant am now Now i go take this. uh, uh, take for my breakfast today now in the evening again i go see take another one you know e really they work e good way way. e good way well my people Not left out to. Oh. make sure say you contact me contact me so that you see take your whole order my people so thank you everybody and i remain lady j if you want to join the business contact me too i will put you join the business you go join now. you go dey do you know you go know say yes you go use until they support your husband instead when you go there, what do they use your phone They do What do they? What do they use your phone They do you just leave your phone for inside house you they pay every monthly you know you know they use that they make money use am make money use your phone make money my people use am take make money come and join the business no be only to talk some people dey look this look this talk like one kind big something na only to talk you know so my people thank you everybody and i remain lady j and contact me for this juice plus contact me my people so that me you can place your order okay my people thank you and god bless you people for me continue to subscribe to my youtube channel continue to subscribe i call people make dem come subscribe and that's when they subscribe for me god go dey bless you una he go dey bless you una he go dey bless you una una heart desire god go dey prevent for una in the name of jesus amen.